Botherer. It's your boy Oxkido. Any matter where they make me mental, mental, but I carry go. Anyhow and anyway me go. Person way I like him when me well I waiting me go do. I kick my ball like I let you hope you. You go better make we link up later. You know be hater. Fuck up like I say girl. got. yeah, you know I want ya remember. That time for Zanga, baby check your calendar. Yeah. Mm, if you don't love me today, the matter no go sweet me for life. Me I don't mind if ṣe your pretty body boss me, go high. onítèmi jẹ́ kárẹ̀lé nítorí ẹ ní mo ṣe sùn táyé. Ah, ẹ wá ọmọ tó ń jó ìfìnnú dùn mí láti kí mo fẹ́ ró òkè èpè òṣèmí bó ṣe fẹ́ ló. Ibadi cause you trouble in the head oh Olegan, Olegan Body like a python Nigga like a tractor Cause of attraction, affection Baby you know nothing like infection If I don't say see baby take all my pension yeah, You give me loving, I give you loving I see dey pay me you know me I no fit talking I know be baba 90, your color baba 90 I no get wahala now why me I no fit fight you Nah, person we no turn no waiting, busy Cruising for my bench and flying overseas. Can you see I'm on me, I'm on the beach. So pizza, you Caesar for Caesar. If you don't love me today, the matter no go sweet me for life. Me, I don't mind if you stay. Your pretty body bust me go high. Only dey mi jẹ́ ká relé. Nítorí ẹ ní mo ṣe sùn táyé. Any matter wey dey make me mental, mental, but I carry you. Anyhow and anywhere me go. Person way I like you, why me well out? With me go do. I kick my ball like I let you go. You go better make we link up Data You know be hater. Fuck up like I said, you got your shit. You know I want you remember. No time for sanga. Baby, check your calendar. Mm, yeah. if you don't love me today, the matter no go sweet me for life. Me, I don't mind if you Your pretty body boss me, oh mi o wa. Ní tèmi jẹ́ kárẹ̀lé nítorí ẹni mo ṣe sùn táyé.